sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa jalatti akkuma beekamu yeroo kanaan duraas akkuma isin beektan ergaa isin nuuf barreessitan dhaamsa isin firoota keessaniif qabdan deebisnee gara firoota keessaniin ga'uun handhuura waamicha kanaa yommuu ta'u har'as kunoo likkee biraanuu wajjin dhaamsa keessan qabannee dhiyaanneerraa nu hordofaa.
Yoosef Bantii aanaa mana sibuu ganda hoborraa qilxuurraa qopheessitootaaf maatii isaa hundaaf tolasaa bantiif ashannaa fi wadaajoof bal'inaa dheeressaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Gammachiis Toliinaa aanaa mana sibuurraa abbaasaa obbo Toliinaa Tarreessaaf haadhasaa Haaddemuluu Magarsaaf likkituu amanteef waldaa guutuu Wangeelaa guultiif qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
kumarraa bakaree waamaa agaloorraa qopheessitootaaf abbaasaa obbo bakaree nagaasaaf haadhasaa aadde shukkee ittaanaaf firoota isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanus kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniin jedhe.
Kaawwa koo diinni naagate murtala inni naanolu bita koo mirga koo goree ogummaa narratti oololu kaawwa koo diinni naagate. Si amanatee jaallatee si duukaa kaayee gooftaadhaa inni naanolu bita koo mirga koo goree ogummaa narratti oololu kaawwa koo diinni naagatee gooftaadhaa inni naanolu bita koo mirga koo goree ogummaa narratti oololu kaawwa koo diinni naagatee. Filannoo sumaa jaallatee si duukaa adeemaa gooftaadhaa inni naanolu bita koo mirga koo goree ogummaa narratti oololu kaawwa koo diinni naagatee gooftaadhaa inni naanolu bita koo mirga koo goree ogummaa narratti oololu kaawwa koo diinni naagatee. Kanaafani bakka baasa adoota ibsuu dandeenye shaakuu garaan koo beeka dhaabbatee isuma eega shaakuu garaan koo beeka. dhaabbattee isuma eega ishakku garaan koo beeka dhaabbattee isuma eega ishakku garaan koo beeka dhaabbattee.
Taarikuu Mul'ataa Abunnaa Gindabaratirraa Sabboonaa Taarikuuf Burtukee Taarikuuf Wayituu Fayyisaaf Tasfaayee Mul'ataaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Tolasaa Waltajjii Aanaa Qondaalaarraa Maarqos Olaanaaf Maatiisaaf Firoota isaa hundaaf akkasumas dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Takkaaleen addunyaa Iluu abbaa booraa yaayyoo irraa yirgaalim addunyaaf takkaa warquuf molaatuu addunyaaf zalaalim addunyaaf akkasuma qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera waan nuuf filteef galatoomii faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa isaanii jedha.
Akka namaatii yaadasii gooftaa maal kana jabaatee garaan kee akka daa'ima harma hootoo yemmuu bohaaraaf borisii siree gaaddisiisu waa'ee koo taabee wallaasa dhabuun koo. Sinigaadisiisuwa eegoo taabee wannaasa daburgoo malee barbaacha daburgoo. Karaa keetti arganii baqadhee moofnaan lafa fayyida biyyi lafaa soon abdiina eenyootaan maadha kana sooranaaf ta'ee mimaan koo inni ganamaa fi galgalaa. Ogeessi fayyaa inni wal'aane madaagaraa goosa jalaa akka namaatii yaadisii gooftaa maal kana jabaatee garaan kee akka daa'ima harma hootoo yemmuu bohaaraaf borisii. Sinigaadisiisu waa'eegoo taabee wallaasa dhabuurgoo baadhee barbaacha dhabuurgoo. Sinigaadisiisu waa'eegoo taabee wallaasa dhabuurgoo baadhee barbaacha dhabuurgoo. Eenyuudhaan waamaa kan biraa firrii kun irraa gureera haadhaaf abbaa koorra caalta jedhee sirra toofgateera jeera biyya lafaatee sichii waliin gaaluun deebi'ee. Sikabaachuun goowwa eebee maafani nama gaadi ta'ee akka namaatii yaadasii gooftaa maal kana jabaatee garaan kee akka daa'ima harma hootoo yemmuu bohaaraaf borisii. Sinigaadisiisu waa'eegoo taabee wallaasa dhabuurgoo baadhee barbaacha dhabuurgoo. Sinigaadisiisu waa'eegoo taabee wallaasa dhabuurgoo baadhee barbaacha dhabuurgoo. seera boonsaaf koo akka namaatii eegisee gooftaa maal taana jabaatee garaan kee akka daa'ima harma hootoo shammuu luba harraaf boorisee. Sinigaadisiisu waa'ee koo taabee wallaasaa dhabuun koo taabee barbaacha dhabuun koo sinigaadisiisu waa'ee koo taabee wallaasaa dhabuun koo taabee barbaacha dhabuun koo. Fagoo jirta isin barbaadadha. Nani yaade gooftaa fuula kee. Tarii na sirraa fagaate. Maaliif jabaate garaan kee. Naamalee qabdaa'ii kan garaa. Siinaan waamamaanii abbaatti. Guddiftee ormaaf na laata akka waan ani gati qabneetti akka namaatii atisii goofta maal taana jabaatee garaan kee akka daa'ima harma hootoo yemmuu bohaaraaf boorisee. Sinigaadisiisu waa'ee koo taabee wallaasaa dhabuun koo taabee barbaacha dhabuun koo sinigaadisiisu waa'ee koo taabee wallaasaa dhabuun koo taabee barbaacha dhabuun koo.
Taarikuu Baacaa Aanaa Qilxukaarraa irraa Baacaa dhufeeraaf Lammeessaa dhufeeraaf Dammituu Tarfaasaaf Ayyaantuu Baacaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Takkaa Warquu Hiluu Abbaa Booraa Yaayyoorraa firoota isaa fi maatii isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Darajjii Nagaasaa Haroo Limmuurraa amantoota waldaa masarata Kiristoos naannoo isaaniitiif amantoota biyya lafaa maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faarfannaan itti aanu kan keessanii kan ittiin eebbifamtan isiniif haa ta'u jedhu.
Namaan dagatamu siin yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadhi jecha naaf hojjechuufan jira hin fayyamtamneetu namni nama namuun ijaareetu diiga kakatteetu haala guyyaa du'aa kootti isa na gargaaru sittan koodhu gaala. Wangaraana raasuun aduraan kabaane ittiin nagoomsu waan garaa koo fedhu mallattoon cufaane afaaniin adursu silaa humna kootiif adeeme kakaabu harkaan fideeressu baaf hin baanne anarratti jeeru kakuun uffisiisu. warra faaniin kunee garaan na waalo saanatiin argine naan ammayyuu gooftaa gatii warra mootaaf ta'uu nan qubsiine jallootaaf jireenyi murtii qajeelu guddisee weennaa garuu gooftaa guyyaa isaanitti dhiibu naaf immoo bari'a. Namaan dagatamu siin yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadhi jecha naaf hojjechuufan jira hin fayyamtamneetu namni nama namuun ijaareetu diiga kakatteetu haala guyyaa du'aa kootti isa na gargaaru.
sittan kooluu gaala. Uta baay'ee keessa firaan nabeenaama ooyina gargaaru namni maaltu jira isa dibataasa. Deenaan geeddaru iddoo wal barbaade alagaa sarbeetu kaasee wal teessisa baraakana gooftaa cubbaa dooniyaatu guutee middoo waarsa wanta baay'een argee guddaa nama daa'e gooftaa marrummaan koo inni aadaa deemu balbala keeduura maali reebu waankoo. Yommuun cunqurfamuu karaa hundumaanii waamicha kooshaadhaa garuu gooftaa guyyaa hundumtuu wawwaatu gatiin koosii harkaa namaan dagatamu siina yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadii jechaa nafuu jechuuf anjira hin fayyamchamni koo. Namni nama namoonni ijaareetu diigaa kakatteetu haala guyyaa du'aa kooti isaan gargaaru sittan kooluu gaala. Sawwaamame ittisa kan hin milkoomne. Iyyoo diriirsaanii waan baay'ee naloonaa kan hin geenye laafaani argame sanaanii kaayyoo fashaleessuuf jechi darbatamu arrabnis danuudha kana keessa darbuuf aboonsaa komiiti gooftaa maalangoodha kakuu eeguuf jecha utuu nu gaaqamu. Kanuu kabalaame warri gowwoonni illee lolaanatti baaro uleedhaan naaname Orma gidduun jira babbaa faada kooraas siilaan gargar baay'ee gooftaa mamnaa dhiiftaa harka jallootaatti mucaa kee madaa'ee namaan dagatamu siina yaadatama. Guyyaa kee gooftaa koo gaadhi jechaa nafuu jechuuf anjira hin fayyamchamni koo namni nama namoonni ijaareetu diigaa kakatteetu haala guyyaa du'aa kooti isaan gargaaru sittan kooluu gaala. Kanaan kakuu fuudhee gatiin isaa guddaadha. Du'aaf wareegame akkaan irraa kaatuuf isaan adii baasan ani tawwaamame. Kana oolchiisuuf ariifadhee gaawudha. Iddoo akkamii koo deebuu koolaa guutii rarraasaan hambise adaraa garaa koo. Kiyyoo tarkaanfadhee miidhama ulfaataa baadhee yoo nagaayee jireenyatti raddeen karaa hundumaane nama gadi taa'ee kiyyee bari'uudhaaf immoo itti karmu dukkanni itti caalaa sanyiin facaafame ijisaa jalqaba tortoree biqilaa. Kakuu raawwatamu yommuu jaalagaa miidhamni ulfaataa gooftaana gargaarii namni obsa qabu gonfichaan fudhata namaan dagatamu siina yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadhi jechaa nafuu jechuuf anjira hin fayyamchamni koo. Namni nama namoonni ijaareetu diigaa kakatteetu haala guyyaa du'aa kooti isaan gargaaru sittan kooluu gaala.
maabiraat taammiruu aanaa iraarraa taammiruu qanaatiif tolaa mulgeetaaf gartuu taphattoota addis kilabiif marabbee taammiruuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera amaanu'eel surraa billoo bosheerraa abbaasaa obbo surraa raggaaf haadhasaa haadda yaadanii galaaniif waldaa lalistuu dibeef firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
toliinaa tarreessaa aanaa mana sibuurraa birruu almaadiif likkituu amanteef muluu magarsaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera waan nuuf ilteef eebbifamii faarfannaan ittaanus kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniin jedhu.
deebii garbitti isaa yaaddateera ayyaana waaqummaa isaa jedhees na tolkeera namootni dhaloonni jiraan hunduu ayyaana qabeetti da'anaan jedhu guyyaa eegee anaan dhibee iyya sun maqaansaa godhaa jedhu qabee dhaloonni jiraanii bartu ayyaana qabeetti dhaabbilaa jedhu yeroo eegee anaan mudee gooftaan maqaansaa godhaa jedhu. Ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu. Inni gadi deebii garbitti isaa yeroo eegee yaaddatee ayyaana waaqummaa isaatiinis olkaanaan kan himatee kana booddee dhaloonni jiraan hunduu ayyaana qabeetti da'anaan jedhu. Inni yeroo eegee anaan dhibee iyyeessuun maqaan isaa ololaa jedhu. Ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu. Karangiyaa waakaan yookiyaa fi ogubaa dhiyeessaa. Afurri na keessa jiruusi Yesuus kooti fiirichaa. Maalaan godha gochaa isaatii fi tokkoon qabu wantaan isaan jedhu. Inni guyyaa eegee anaan dhibee iyyeessuun maqaan isaa ololaa jedhu. Ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu. Warri isa sodaatan irratti irree isaatiin aangoo isa mul'isee. Warra tuulanis yaada garaa isaanii wajjin hin bittiimsee. Gooftoota warra hunduuf qabanii teessoo isaan irraa isaan buusee. Warra gadi deebii an waaqayyoon harka isaatiin qabee toli isaan kaasee. Ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu. Deebii garbitti isaa yaaddateera ayyaana waaqummaa isaatiinis na golgeera namoonni dhaloonni jiraan hunduu
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Waldhala si waama beekan si waama dubartii keessa beektu yaada namaa gaaddisa namunduu jala isaa jiraatu waaqayyaa eegummaa maqaan yaa ulfaatu. Waldhala si waama beekan si waama dubartii keessa beektu yaada namaa gaaddisa namunduu jala isaa jiraatu waaqayyaa eegummaa maqaan yaa ulfaatu. Adoonaayi waaqa keettee kamneen shaadani duu isiin dandeenye du'aa kaate guutummaa addunyaa waaqa taate duu isiin dandeenye du'aa kaate guutummaa addunyaa waaqa taate guutummaa addunyaa waaqa taate guutummaa addunyaa waaqa taate guutummaa addunyaa waaqa taate guutummaa addunyaa waaqa taate. Waan qabla barreetti gooftummaan kan keeti.